iri ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi n'ikinyarwanda i washington dc mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 n'imetero mirongo ibiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mushobora no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email ni radiyo yacu arobas gmail akaburungu com na facebook kuri adrese voa radiyo yacu no kuri website yacu ariyo www akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
abanyepolitike bafise ivyiyumviro bifatiye ku kwikumirako no kwanga abimukira n'abanyamahanga inguvu zabo ziriko zitera zikomera kurushiriza mu karere k'iburaya na amerika begeka ibibazo vyose vy'ubutunzi n'imibano biri mu bihugu vyabo ku banyamahanga kenshi abo banyepolitike bavuga ko abanyamahanga baza kubatwara ubuzi batwara ubuzi bw'abanyagihugu babo bazana ubugizi bwa nabi nk'ubwicanyi gufata abapfasoni n'abakenyezi ku nguvu guhindura imico yabo n'ukugene babayeho abanyepolitike badafise ivyiyumviro nk'ivyo bariko bagira ibibazo bikomeye kugira bahindure inzira ivyiyumviro nk'ivyo biriko bifata n'ibihugu aho abategetsi bahora bakira bimukira n'impunzi mu karere k'iburaya nk'ubudagi bariko bagira ibibazo bikomeye muri iki gihe akarorero chancelier w'igihugu c'ubudagi angela merkel ahasanzwe yumva ibibazo by'abimukira n'impunzi yatangaje ku munsi wa gatanu w'indwi turangije ko hashobora kutazoboneka inyishu y'ibihugu vy'iburaya kubimukira mu nama y'umuryango w'ibihugu vy'iburaya izoba hagati y'itariki mirongo ibiri n'umunani n'itariki mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kwa gatandatu i Brussels ku mugwa mukuru w'ububirigi Angela Merkel muri iki gihe ariko ayobora ubudagi inyuma yo kwagiza urunani n'iyindi migambwe irimwo abafise ivyiyumviro bitandukanye n'ivyiwe ku bibazo vy'abimukira kazoza kiwe ka politika kazofatira ku bizoba vyavuye muri iyo nama ubutaliyano bwahora bwakira abimukira bavuye mu karere ka afurika no mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi buheruka kuronka abategetsi bashasha Uh, bafashe ingingo zikomeye cyane ku vyerekeye ikibazo c'abimukira muri iyo ntumbero barugaye ibivuko vyose ubwato buzanya abo bimukira bwahora ushikirako kazoza k'abimukira n'akahe ivyiyumviro vy'abategetsi bafise uh, inyifato yo kwiyugarana no kwanga abimukira n'abanyamahanga bizomara igihe kingana gute nivyo tuvuga mu kiganiro muri isanga twatumiye zenoni cayinze umuhinga mpanuzwe jambo ku bibazo vyerekeye politiki ubutunzi n'iterambere ari muri canada twatumiye kandi professeur pierre clavence ngiyumva akurikiranira hafi vyerekeye politiki akaba yanonosoye ubutungane bw'inyuma y'intambara ari bujumbura mu burundi batumire ndabaramukije
neza fideli yego ntangurire eh, ku mushinga ntahe zenoni cayinzi iki kibazo c'aba bategetsi bafise ivyo vyiyumviro vyo kwinuba abanyamahanga n'abimukira bariko batera ingufu zabo zikomera cyane kurushiriza mu karere k'iburaya n'amerika mukibona gute
iki kibazo kirakomeye sinzi ko ubu muri iki gihe hari ikibazo gikomeye nk'iki cy'abimukira maze rero uko gikomera ubwacyo uko kiremera ubwacyo niko hariho abanyapolitike bariko baragikamisha baragikamisha amajwi baragikamisha amajwi kandi bakagikamisha bagicurike muti gute ibi bihugu by'i burayi bitari bike ndetse ubu ubu ni agahararo ibibagoye babyegeka ku banyamahanga Aga- akabaye agakaciye uwishe uwundi ngo ni umunyamahanga w'umwi- w'umwimukira yabikoze ngo kandi abamuzanye nibo badukwegeye kandi atari byo urwo ni urwitwazo uko ni ugukamisha ikibi uko ni ugukamisha ibidakamishwa uburaya bwose uko bungana nibabe bibutse ibihugu byabo abo banyagihugu babo bababwiza ukuri nta gihugu na kimwe cyateye imbere muri ibyo by'iburaya no muri amerika ni uko nta gihugu na kimwe cyateye imbere kidatejwe imbere n'abimukira abo bose bariko bararahira ko bugaye imihora yabo yose abo bose sabasangwa butaka baba- bo mu butaliyani bo mu budagi bo mu bufaransa bo mu abo bose bose ba sekuru ni abimukira muri amerika hoho murabizi muri amerika kuva epfo muri argentine muri shiri gushika aha muri canada bose bose bose abazungu bose bari ngaha bavuye mu buraya bagiye kurondera aharuta ahandi
ego Eh, namwe eh, Pierre Clavense ngiyumva icyo kibazo muri make mukibona gute
Eh, ubwa mbere bwa mbere nashaka eh, tubanze dukosorane Eh, jewe ndi professeur Pierre Claver Nsengiyumva Eh, nubwo nizi byo kwigisha hasi imyaka myinshi mugabo ndakurikiranira hafi bya politiki kandi nari narandonosoye gato byerekeye eh, by'ubutungane by'ibihugu bivuye mu ntambara Eh, rero nashaka eh, kubabwira yuko eh, ico kibazo abantu bose ku isi bariko baragikurikirana cerekeye eh, abimukira aho eh, uko iminsi igenda ariko baza baracika novuga gute ico iwanyu bivuga punching ball eh, nk'ikintu abantu baza barakubita iyo eh, bagize ingorane iyo bageze mu bibazo bikomeye badatorera inyishu eh, baca barondera kuvuga ubwo nyene icoroshe ko ari abanyamahanga ariko si twavuga gusa ko ari- ari buraya nicyo gituma navuga ni dukosorane kandi eh, hariho n'ibindi bihugu tumaze kubibonamwo byarabaye nko muri afurika y'epfo mu myaka y'ibihumbi bibiri na gatatu imbere yaho gatoyi byarabaye muri zimbabwe byarabaye eh, no muri namibiya byagombye kuba ariko aho hose nashaka kuvuga ko ibi ari ibibazo eh, bifatiye bifitiye isano rwose eh, n'icyo twakwita eh, nko kubura inyishu eh, ku bantu baba barongoye abandi mu mice myinshi aho si kuvuga gusa mu bya politiki mugabo eh, ku byerekeye guverinance mu buryo eh, burambuye eh, mu bice byinshi by'ubuzima bw'ibihugu nibaza rero ko gushika aha twavuga ko eh, iki kibazo ubu kihari gutya eh, ni uko ubukumbure hasigaye hariho eh, ngira nk'iburaya kuko ariyo ah, abantu bakunda gufatira ko eh, iburaya no muri amerika hatanguye kuboneka eh, neza na neza abarongozi ni mu bya politiki eh, biyemereza cyane eh, ah, abimu- abimukira canke bafise abantu bakorana bitwaje canke bishimikiza cane ivyiyumviro vy'ikumira ah, no gukubirana mu byo ah, mu by'amoko canke eh, mu byo kudasa ku mubiri canke mu vyiyumviro ego Ah, hari abavuga eh, umuntu yitegereje iyi nyifato y'abo banyepolitike ko biborohera iyo bakoresheje eh, gutera ubwoba abanyagihugu babo bifatiye kuri abo banyamahanga bavuga ko baje guhindura uburyo babayeho eh, bari kubaruzurana bazohava barengera ibitigiri byabo eh, by'abazungu nka ngaha muri amerika Ah, bakavuga ko ivyo vyoroshe kuri abo banyepolitike kuronka ayo majwi eh, kubera bateye ubwoba abanyagihugu mubona eh, ni cyarenzi mubona icari kibazo kizorama kizomara igihe canke ni ikibazo kizomara igihe kigufi abantu bagasubira bakabona eh, ko ibibazo nyamukuru atari ivyo byabo bimukira ari bindi
Eh, jewe ndiyumvira ko eh, i- ivyo ubwa mbere ibihugu vy'i buraya cyane cyane ubu biraboneka ko biri mu ngorane zidasanzwe ehe raba ikibazo nyamukuru ci- eh, c'i buraya si ico bavuga ni kirya kindi cyabateye ko basambura ibyo bubatse kuva imyaka irenga mirongo itanu ubu intambara y'isi yose ya kabiri iheze abakuru babo umukuru w'ubudagi n'umukuru w'ubufaransa bagiye hamwe bati reka ntidusubire n'umunsi n'umwe mu ntambara twahozemo iminsi n'imyaka n'ibinjana tubivemo rwose twiyubake twubake ikintu gishasha kiduhuza twibagire icyaduteranije ngubwo ubugabo Be- ba- bereka inzira uburaya kugeza aho bubaka iri shyirahamwe uru runani rw'abanyaburaya ibyo bintu bubatse mu myaka mirongo itanu byabaye imboneka rimwe mu buraya bwose bituma ata munyaburaya asubira kwinuba uwundi bituma uburaya bwose bugira ifaranga rimwe bituma abanyaburaya bose bashoreranira ibidandazwa akazi byose babishyira hamwe uburaya kiba igisata cyiyubase kirusha i- ku isi nzima ibindi bihugu byose na amerika irimo Yego.
none iyo nyubakwa nzima ikomeye gutyo abo bantu ba- bateye bariko barayisenya Yego.
aho hose bagira bati ntihagire utwinjira ntihagire uwuza avuye muri Ameri- muri afurika cyangwa mu- muri asiya yo hafi yacu ntihagire uwinjira aho nabo nyene bariko barasenya n'iryo shirahamwe ryabo ryabaye kirangiranwa bya- ryabahaye agahengwe ribaha ubukomezi none bariko barisenyera ko urwabo babona ariko ntibabibona hari n'ikindi cya kabiri nyakugira amahoro ego munyarutse batabona kandi gikomeye ni uko uburaya bwose uko bungana ibihugu mirongo ibiri n- n'umunani n'indwi mirongo ibiri n'umunani bakeneye abakozi bavuye hanze ego turaki miliyoni ijana na mirongo yego itanu turakigaruka ko ico kibazo eh, ni ikibazo gikomeye reka ibintu ego nyakugira amahoro ego reka tuze Ndaramukije.
ego tuze ku mirongo ya telefone dufise tiyari uratwumva
urumva neza
ego uhamagaye urihe ego wa- wagerageza ukigira eh, ku ruhande y'aho uri ah, harimwo ibibazo mu telefone yawe
okay ubu muranyumva halo ego alo Ah, dufise hari ibibazo kuri telefone eh, ku murongo wa telefone wa tiyari tura- turamugarukako reka eh, duhamagare dani dani uratwumva
abumva ego irindi zina n'aho uri
nza n'iki rero mpamvu yakiza nkaba mba mu ntara ya murambi i burundi ufise ikibazo canke iciyumviro
yegomeye n'intererano kumbure ku ku kijyanye n'ukuntu ibihugu bya buraya na amerika usanga bikunzira kumbura abantu boza muri icyo gihugu muri ibyo bihugu kumbure bi- bi- bi- bifunze kuri kashi cyangwa ibiba byarashikiye ibyo bihugu eh, bakavuga yuko kumbura bajyayo bo- baba bitwaje ubube gito butari buke kubatwara ubuzi n'ibindi hanyuma abanyagihugu b'ibyo bihugu nabo bagaca babona yuko uwo munyepolitike ababwira ko yokumira abandi agashyira imbere bo umengo niwe yoba afite icyumviro cyiza ariko burya nta muntu akumiriye mugenzi wawe yigera gushikana ku iterambere canke aba afite politike nziza uwo ukumiriye mugenzi wawe nawe buraca akagukumira ahubwo abarundi eh, canke abandi mu bindi bihugu bose bari bakwiye ku- kurabira akarorero ku bantu
amuriberi n'umwe yigeze agerageza gukumira abandi umuriberi nyawe rero ahuza bose atawe akumiririye kuko ejo uri munsi bashobora gukumira umuntu ugasanga nawe baragukumiriye ntawe uzi ko nabo nyine bazaguma muri icyo gihugu bapfuye bavukiyemo ibyo barashobora kwisanga mu kindi gihugu cyangwa abana babo nabo bagasanga barahuye n'ibyo bibazo rero iyo birendo yari ikwiye gufutwa bikwiye kugira inyuma yo gukumirana ahubwo bakabona ko abantu bose ku isi yose tungana ibyo byoba
murakoze murakoze ku cyumviro cyanyu dani dufise kandi ruhu rw'inda ruhu rw'inda uratwumva halo
mwiriwe neza mwiriwe irindi zina nawe uri
nitwa ruhu rw'inda ubundi ariko amazina yanjye nyakuri ni bagwaneza jean de dieu ndi kigali mu rwanda mu murenge wa jabana yego icyiyumviro cyangwa ikibazo
njyewe rero ukuntu ndimo mbyumva urabona abantu barimo bagenda bajya hanze mu mahanga abenshi ntabwo barimo kubagendekera neza ahubwo ikintu nabwiye abantu bose barimo kumva radiyo ijwi rya amerika bareke gushaka kujya hanze mu buryo butazwi kuko ari benshi barimo kugenda bagahurayo n'ingorane bamwe bagafatwa ku ngufu abandi bakicwa ukabona barimo kwangiza ikiremwamuntu ahubwo ikintu nababwira rwose na leta nidufasha tugerageze kureba buryo ki abantu bajya mu mahanga badafite ubwo burenganzira bakurikiranwe neza ntihazaze umuntu wongera kugenda murakoze cyane ndabakunda murakoze radiyo ijwi rya amerika tugaruke kuri iki kibazo cy'abimukira abategetsi bariko bagikoresha kugira ngo bashike ku butegetsi mu kwinuba abanyamahanga mu kuvuga ko ibibazo byose bifatiye kuri politike n'imico biri mu bihugu byabo biriko biterwa n'icyo kibazo cy'abimukira ibyo biriko bishika mu gihe tuzi ko ibitigiri by'abantu bakiri bato biriko biragabanuka cyane mu karere k'i buraya ubu igitigiri kinini cy'abantu usanga ari abantu bamaze kugera mu zabukuru ibyo no kwita declin demographique pierre clave nsengiyumva icyo kibazo ntibona ko bitangaje ko bariko binuba abanyamahanga kandi abimukira rero bazana bakaza bagakora bagafasha ibintu nka sekirite sosiyale ku bantu bageze mu zabukuru n'iki mu gihe bakeneye hari ibihugu byinshi n'ubutariyano burimwo bukeneye kuzana abantu bakiri bato bafasha abamaze kugera mu zabukuru mubibona gute
iki kibazo kirakomeye cyane kuko urabye n'ingufu n'ubukomezi abantu bariko barashyiramo mu icyo bita represiyo y'abantu barundi ata kibazo baba biyumvira mu mutima wabo gutera aho bageze ariko karaba ingene bafatwa bafatwa nabi turabona amasanamu amwe amwe aca kuri kuri ibyo bintu ngurukanabumenyi ku marezo sosiyo n'ahandi uribaza uti mbega ubwo abo bantu ufite ikibazo by'ukuri ninde ufite ikibazo ni umwimukira cyangwa ifiswe n'uwo muntu atagira ingira zo kugira ashobore kubaza aho yateza kubaza ibibazo ari mwongene bo bitorera inyishu iki kibazo uri kuravuga abantu benshi baramaze kugivuga ko ku byerekeye ukuntu ibura y'abantu batangwa kugabanuka kubera ko ari byavuye mu mapolitike menshi bakoresheje byo kubitse kugabanya imbyaro ubu rero bikaba biboneka ko hariho nk'ingaruka n'ubushakashatsi buri ko buriga ko aho ngira kurondoka biri ko biragabanuka mu buryo bunini hariho abashakashatsi bari ko barabyiga jewe sindabizi cyane mugabo ibyo numva abandi bose bavuga ni uko ikibazo nyamukuru abantu bafise ubu iburaya nk'abategetsi cyangwa abandi bantu bafite ubushobozi ni uko abanyafurika cyangwa abantu bava muri aziya boba ubu ari benshi cyane kandi bashobora kuba mu myaka iyi mirongo itanu ngira cyangwa ijana nayo biri imbere bazoba baramaze kuba benshi cyane ku buryo aribo bazoba bagize ibyo bihugu ariko ibyo nagira mvuge ko icyo si cyo kibazo by'ukuri kuko ufashe igihugu nk'aho muri muri amerika ni igihugu kirimo abantu bavuye mu mice yose yo ku isi ahantu henshi mu bihugu byinshi ni ubwoko bwinshi cyane bw'abantu ku buryo n'iyo ufashe umwirabure uwo bita umwirabure muri amerika ntiwavuga yuko ari umwirabure nk'uko twe tumubona ino ni ukuvuga ko byoba binagoye hajya n'aho bavuga ngo ni abafuramerika ni bike cyane baba bazi kuri afurika nicyo gituma rero mvuga ni mu minsi z'akazoza k'ibihugu ni ukuvuga ko abantu bazoba bafise akaranga k'igihugu n'aho batazoba ibyo ari byo byose bariyo bavuye simbona igituma uwo munsi babivuga kandi hariho n'umuntu nka obama barack obama aheruka gutwara amerika kandi mu by'ukuri umubyeyi we yava muri kenya mbega ko batamwiyamirije kijya gihe ariko rero ubu ngomba kuvuga ko ibi bibazo abantu batarabye neza ntibigiye guhera vuba keretse abanyagihugu b'iyo muri ibyo bihugu berekanye ubushinjanaye bamanye kuva kera iyo bariko baranka akarenganyo n'ibindi bintu bitari byiza nuvuga nk'ubu ko iki kibazo cyane cyane urabye uwo munsi abariko baracyitwaza bakomeye cyane ni abantu bariko bakora ibintu bijyanye no gukingira cyane cyane ubutegetsi bwabo ari umuntu umwe cyangwa babiri ndetse navuga mbere ngo ni n'imigambwe ariko twavuga ko hari abantu baba bari mu migambwe cyangwa mu marobi atwara bifuza ikintu bagashaka gukumira abantu mugabo ari bakabitirira igihugu ariko atari igihugu icya kabiri ni uko hariho abantu bashaka gukomeza ubutegetsi bwabo mu bya politiki babanje kwerekana ko abo bari kumwe abawopoza babo boba aribo bashyigikiye ingorane nziza ziva hanze muraza ayo majambo ko mukurikije no muri byateye impari rwose kandi byatumye n'intambara y'isi yose ibaho amajambo amwe amwe abantu bakunda kuvuga ngo umwansi nturiye kuvuga ko uwundi ari umwansi iryo ni ijambo rigoye cyane iyo abantu bari baragira icyo bita kujenerariza ukavuga uti bariya nibo babi icyo kintu rero ni ikintu giteye ubwoba icya gatatu mbere y'uko ndangiza bagira ngo babwire yuko hariho n'ababikoresha kugira basamaze abantu ubu ubu biraboneka nk'uko mwatangwe mubivuga hiyo hariho n'abandi babivuze hariho ubu ingorane zijyanye n'irondoka mugabo si icyo kibazo ikibazo hariho abantu uwo munsi bashaka gutunga ibintu byose bonyine abandi nabo bavemo abo rero bakaba babereka yuko ikibazo atari bo mugabo ikibazo ku munyagihugu asanzwe atazoronka icyo ingene yivuze ejo atazoronka ibimutunga atazoronka ingene yigisha umwana baca bamubwira ati ahubwo genda irukanga wiruke kuri bajya abantu b'abanyamahanga baje mugabo ikitangaje ni uko ubu nyine amakuru amwe amwe ariko azwi y'ukwizerwa ni uko mu bihugu byinshi bya buraya no muri amerika canada bariko barasaba abantu bafite amafaranga bo muri afurika kugenda kubayo no gukorayo kugirirayo imigambi urumva rero harimo ibintu birimwo ukuri n'ibihushane hariho abantu bifuza ikintu n'igihushane cyacu nibaza ko ahubwo harimo icyizere ko abanyagihugu baho bo basanzwe bategera byinshi ejo bashobora kwanka ko baba manipule bababwira ibintu bitari byo kuko ego ego murakoze tugaruke ku mirongo ya telefoni dufise salomo uratwumva salomo irindi zina naho uri
nitwa ndabiragize salomo nkaba ndi mu ntara ya kayanza mu burundi
mu burundi ufise ikibazo cyangwa icyiyumviro uterera
mbo ni ikibazo ze n'icyiyumviro yego
mbo mpereye ku cyiyumviro mbo nkuko ubwanjye nabona yuko ibi bihugu bya rutura iki nibyo bikunda kwakira abimukira kuko ariho baba biteze kuronka ubuzima burenze ibihugu bavuyemo nabona yuko bataba bakwiye kwirukana abimukira kuko ibihugu baba bavuyemo nibo baba babitejemo dezorode nkabona ko kera ibi bihugu nka libiya urabona nka irani abimukira bavayo baba bahoze intambara kandi urabona intambara iri muri irani cyangwa ahandi hose nibo baba bayiteye mugombye kuvuga iraq
no irani siriya bambe siriya bambe siriya
eh siriya rero nkavuga ati rero ibihugu biba ari bya rutura bikwiye kwihanganira bimukira kuko ibihugu baba bavuyemo nibo babitejemo akajagari hano ikibazo rero nabaza ati mbo bansigurire je sintahura itandukaniro riri hagati y'umwimukira n'impunzi mu bakozi ibibazo byanjye bya leta murakoze Eh, umushinga ntahize no mumwishure
Eh, yego cyane uyo mushinga ntewe wo mu kayanza njyewe ndiyumvira ko twumvikana Eh, mu by'ukuri nk'uko nabivutse abategetsi ubu ntibafise ibyiyumviro byo gukiza ibihugu byabo kuko ikibazo babaza ikibazo bashingiye ko cy'abanyamahanga tuvuge ko bazofata imfunguzo bakugara ibihugu byabo bakabyugara bati ntihagire umuntu yitwa umunyaziya cyangwa avuye muri afurika asubira gushika ngaha bakugara bagaheza ibibazo byabo noneho bizoba umurengera kuko uko batabyara uko bavuga bati umugabo narongora umugabo umukobwa arongora umukobwa ibyo bintu birabakorera isanganya ryaka nta bana bakironga nabo ba- nabo abo babi- abo bakora politiki ubu bazo- ba- bazoba ari abasaza rukokori ejo ibihugu byabo bibe birangije ubuzima bwose ntibazoronka ababavura ntibazoronka abarima ntibazoronka n'ababirya abo o bariko barakorera amarorerwa ibihugu byabo Yego.
hanyuma nishure ngira ngo eh, ikindi kibazo yabajije yambuza ati mbega eh, umu- umwimukira n'impunzi bitaniye umwimukira n'ugiye kurondera aharuta ahandi ariko atarara ubusa ariko atari mu gahinga ariko atakintu cyamukurikirana impunzi urumva arahunga ariruka ntasezera ntazi n'iyo ajya abona gusa agize ati jewe mve mu menyo y'ingwe gusa iyo nja ntacyo urabona umuntu aheka umwana akava muri munsi ya sahara akoga sahara uwo musenyi agashika muri mediterane n'umwana imugongo ati ntacyo mbandanye nji- nzengwa imbere uwo muntu ni impunzi gira amahoro murakoze radiyo ijwi ry'amerika i washington eh, dc Eh, tufise kandi moses moses uratwumva
reka ndabona cyane yego irindi zina Yego, mwiriwe ni niyo nkuru mwayize Uri he?
niyo nkuru niyo nkuru urihe
ni niyo nkuru afrika y'epfo yego ufise ikibazo cyangwa icyiyumviro
rego n'icyumviro na cyane cyane kuri ibyo bavuga by'impunzi n'abimukira igomeye bavuga ngo bakwiye gusubira iwabo cyangwa ngo birukanwe cyangwa ngo ntibagire none ko bavuga ati ngo in- in- ntabwo biragoye ngene wo- wo- wozibira umupaka ngo nta ntabimukira baze kwinjira mu gihugu cy'iwawe kuko tugerageje kuraba ndibuka ko na nka- nka cyane cyane mbihere ngaha muri afurika iwacu ndibuka ko ngaha south africa bari barigeze kugara south africa ku buryo ntamwimukira cyangwa ntampunzi ashobora kwinjira Eh, bari barugaje imbere ni- n'amatsinga amwe bashyiraho n'amashanyarazi biragoye mugabo eh, abimukira ntabwo ntibasize barinjiye n'iyi saha tuce bavugana barinjiye dufate nka na amerika na amerika iragoye ko ishaka kuzibira kugira ngo ntagire ngo ba- batore igiti eh, ngo umuti iki- ikibazo cy'i- cy'abimukira binjira mu mu gihugu cya amerika genda abona ko umenga ni ikintu kigoye ahubwo bakwiye kwi- kuba- ku- kwi- kwibaza ati mbe boba binjira gute cyane boba baza kurondera iki kandi iyo bavuze ati ngo ngo abimukira ngo batuma abenegihugu bataronka akazi muri amerika ngo batuma ba- bamwe bamwe bataronka akazi byo nibaza ko atari byo ahubwo n'abe- abenegihugu nyine usanga bamwe bamwe ari bo bata- batanakora ako kazi ukaza usanga bara- bara- bara- bara- barakaniragura ako kazi nimba ari kagayitse umwimukira we nako aba yivugiye mu bihugu by'iwacu bimwe bimwe usanga zikeneye ya- nawe yagiye kurondera aharuta ahandi akazi akabonera agakora akabisa kuko uko kaba kaba kameze kose perezida kugakora yego kuko impunzi nayo impunzi tunibaza ubwene u- ubwigenge bw'impunzi ngira nka muzera benshi muranabumenyereye murabuzi ubwigenge bw'impunzi impunzi itegerezwa kwaki nibaza ko atahantu hamwe ki- ikwiye ku- kwi- kwi- kwimigwa gushika kuko umuntu aje akavuga ati dede mbundi nyamara yesu akamufashe eh, ku buryo kubera ko igihugu canje kanaka namba ari mm, nka zimbabwe canke south africa canke eh, kita- nta- ntakibayemo neza nibaza ko impunzi yo yo sinzi ko boyimirira kwinjira muri amerika canke mu kuyifasha mu mu mu bwigenge bwo kubaho nk'impunzi nyene ariko umwimukira nawe umwimukira nawe afite kubaho afite ibyangombwa iyo yemeye kum- kumwakira kwakira im- umwimukira namufata nk'umwimukira ku buryo yazogira igihe azomusubiza iwabo ntatamufata nk'ikinyamaswa kuko twese turi abantu nawe nyene nubwo ari ari perezida uno munsi aba afite kuzova muri ico gihugu ca amerika akazojya mu gihugu ca- c'ahandi mugira mugira amahoro murakoze murakoze Eh, Al- alvin uratwumva nawe alvin
wiyi ndabumva ego utubwire irindi zina naho uhamagaye utumbeye
yego jewe mpamagaye ndi muri bujumbura benshi bakunze kwita rirasi
ufise ikibazo canke iciyumviro
icyiyumviro noterera ego
ni uko igituma cya mbere haba i- ibyo bi- bi- bya bimukira ni uko ari ubukene bwinshi buba bu- burengeje urwaruka cyane cyane kubera nibo ari ari inyimukira nyinshi muri ibyo bihugu ikigira kabiri ni uko hariho politiki bakwiye kugi- gushyiraho kugira ngo abagiye nabo nyine nimba ari ibyo bagiye bakaba- bagashikayo bakiga bagaruke kubyigisha ino kubera na- n'ibyo bihugu bijyana usanga nabo nyine bakoresha la plupart y'abantu baba bavuye ino kandi abasipesiyalisite cyane cyane abatekinisiye ba- bari sipesiyalize cyane
murakoze
yego murakoze namwe radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga aho turi ko tuvuga ku byerekeye abanyepolitike mu karere k'iburayi n'amerika bafise ivyiyumviro vyo kwikumirako no kwinuba abanyamahanga n'abimukira eh, bariko inguvu zabo zitera zikomera muri ibi bihe eh, n'ingaruka bishobora kugira ku bimukira Ah, ngaruka kuri Pierre Claver Nsengiyumva umuntu yitegereje ikibazo nyamukuru abantu baravuga ko nk'abantu abo banyepolitike ba- baba barondera amajwi yabo araba abantu muri ibi bihe bafise ibibazo mu bijanye n'ubutunzi eh, batabona kazoza kabo kubera ubuhinga bwa none bwateye imbere n'inyigisho zimaze gutera ku ntambwe ikomeye cyane abadafise ubwo buhinga ntibagishobora kuronka akazi Eh, kumbure abo banyepolitike ivyo ntibashaka kubivuga kuko ivyo n'ukuri kugaragara Ah, n'ahandi umuntu asanze abo, abo bimukira n'abanyamahanga kenshi ivyo bibazo byose babegeka ko usanga atariho bifatiye mubona ico ari cyo kibazo nyamukuru c'ubuhinga bwa none no ku- n- n- n'ivyerekeye inyigisho n'indero bimaze kugera kure eh, vyasize inyuma abatari bake muri abo abo banyepolitike bari- bariko barondera amajwi kuri bo
Eh, eh, harimwo ukuri mu kintu uhereje ko eh, cyane cyane uvuze uti eh, hariho abantu uno munsi bafise ibibazo mugabo eh, nka kurya twari twatangwe kuvuga badashaka kubivuga uko biri cyangwa kubitorera inyishu cyangwa kugerageza gusaba nabo babafasha kubitorera inyishu hanyuma ugasanga rero abo baciye basimbira ko n'abantu atanico bakoze reka mbere ata- ata n'uruhara na rumwe bafise mu byo abo bantu bariko barabamwo bibatera ingorane kimwe nuko twovuga ko iyo abantu bariko baravuga ngo numvise umuntu ari i kigali mu mwanya yavuze ati ntibabuze abantu kugenda eh, iyo si nyishu nayo nyene kuko umuntu agi- kugenda k'umuntu n'uburenganzira bwiwe ariko kandi kenshi hariho imvo nyinshi zimwe zimwe zituma umuntu abona ko igisigaye kuri wari kugenda Ah, hariho umuntu yovuga ati mbega iyo bajya abantu bariko baragenda muri bujya bujya bwato bugwa mu mazi ah, aba- ntabazi ko hariho abandi kwezi guhe- gu- mu kwezi guheze bashobora kuba barapfiriye ivyo rero novuga ko twereka gufata ibintu mu kivunga mugabo tukibaza nk'iyo umuntu asigaranye inyishu imwe mbega agira iki bamwe bamwe rero ntibagenda kuko byaboroheye cyane ariko bagenda kuko ariho biyumvira ko ubuzima bwabo buzoba neza ariko rero novuga nti ufashe ko uno munsi dutanguye kubona imyifato eh, irimwo mbere no mu byo abo bantu bigisha abandi bigisha abo bava muri ivyo bihugu badashaka ko binjira iwabo bigisha ku byerekeye agateka ka zina muntu agateka k'umuntu wese afite uburenganzira bwo kubaho bwo kurya bugira gute ku kwiga iyo uwa- utanguye kubona ibihushane by'ibyigishwa n'iby'abantu ba- bazwi ko aho ni ukuvuga ko mu by'ukuri haba hari icyo bita kirize iryo jambo rero ni ukuraba mbega iyo kirize yazanywe nande hanyuma igeze he abantu bari ko bakora iki kugira bayitorere inyishu nagira ngo mvuge nti inyishu bariko baratora uno munsi yo gukumira abantu yo gutora ikibazo kitari cyo inyishu itariyo iminsi yose izanana n'izindi nkurikizi kandi zibi cyane ubu rero navuga nti ikibazo abantu bariko bara- bara- bara- bararaba uwo munsi bariko barasamara kuko ibibazo bikomeye biri muri amerika biri buraya Eh, kuko aho hantu bategerezwa kwiga nabo nyine uwo munsi uko bashobora kwiyajusita kuko uko bari bameze haciye imyaka mirongo itanu siko bakimeze nuko abantu bari bameze icyo gihe siko bakimeze uyu munsi rero ntibashobora kubabwira babyibutse bati eh, uyu muntu ntagenda iwabo kuko ejo nibabyemera abantu ejo bazosubira binjire mu- muri muri bo babaze bati be wowe wavuye he hanyuma umuntu asange iburayi akeneye uwo muri amerika bazaba bakeneye uwavuye muri irilande n'uwavuye muri eh, muri australia hanyuma batangure kubwira uwavuye muri esipanye kugenda mu byo aribyo byose bitana imigenderanire no muri megisike kuba muvuga ururimi rwaba rwegeranye ibyo bintu rero ni ukuri twavuga yuko sinavuga ko bifatiye ku kutamenya mugabo abantu barakwiye kwibaza neza bakurikiye iyo ngeso n'iyo ngendo baba bariko barabwirwa n'abanyepolitike bamwe bamwe ngo biyamirize eh, abandi ejo nibarabe neza kuko eh, bishobora kubashikira yego rero ibyo ni ibintu abantu bakwiye ku- kugabira ko bakaraba bakibaza bakagira umutimanama bakiyumvira bati mbega ibi bintu ni kuki bitohagarara kare bitaratera ingorane nk'uko twabonye ibyo byabaye mu- mu- mu- mu gihe cy'ingwano y'isi yose ya mbere n'iya kabiri ibintu byatanguye bimeze nk'uko aho abantu batangwa kuvuga bati ikibazo ni bariya ikibazo n'abayahudi ikibazo ni na- n'aba n'aba hanyuma mu nyuma murabona byabaye byakurikiye none ubwo nta na kimwe kahise gashobora kwigisha abantu kugira ngo bakore ibyokorwa bevite ba- novuga ngo bakinge ibara ritaragwa ibyabaye muri kahise icyo ni ikibazo gikomeye nk'uko mubivuze n'ibyo uh, innocent araduteye akamo ku murongo wa telefone innocent uratumva alo alo Uh, turagize i- ibibazo ku murongo wa telefone na innocent reka tubandanye ikiganiro cacu uh, uruhara rw'abimukira kenshi uruhara rwiza ntiruvugwa n'abo banyepolitike uruhara bagira mu vyerekeye ubutunzi kuba ba- bateje imbere ivyo bihugu bagiyemwo nka ngaha muri amerika umuntu yitegereje uruhara rw'abimukira cane cane abava mu karere ko muri amerika y'epfo na cane cane mexique bakora ubuzi benshi bwo hasi ariko ubuzi bukomeye bufise eh, ingaruka zikomeye ku butunzi bw'igihugu nko ku byerekeye uburimyi ku byerekeye inyubako n'ibindi bitari bike Eh, ni- eh, zenoni cyanzi eh, urwo ruhara ni kuki abo banyepolitike ba- bagwirinda kuruvuga
Eh, abanyapolitike birinda kuvuga ibintu uko biri ibyo cyane cyane mu gihe cy'ingorane basigura ibibazo byabo babicuritse kugira ngo berekane ibyo ababatora ababayoboka bifuza kumva kandi atari byo bo barondera amajwi ereka abantu ni bamwe barondera amajwi y'uno munsi yabo ngo bagume ku butegetsi cyangwa babucakire maze rero abo bantu bagira nk'abandi benshi ndetse bose basigura bavuga bati ubu ikibazo cyanyu n'abandi ikibazo cyanyu n'abaje ba b'aba- b'abayisilamu ntimuhuje idini aba- abariko baraza abatunereje ngo baze mu gihugu cyanyu n'abirabure nabo barirabura namwe mwera mbega ntimubona nimwikore mu kwaha mwikura icyaha ibyo ababikoresheje bose ku isi bakweza amarorerwa intambara idashoboka yamaze abantu ikirere ngurya n'abandi basa nawe yarakoze ibara agira ngo ariko arerekana ahari ikibazo cy'ubudagi intambara y'isi ya mbere ihetse ati jewe nkurikira ndabereka inzira ducamwo kugira ngo tuve mu ngorane twinjiyemo ababiduteye ngaba arabita izina arabita uko batitwa bati hogi tugende maze tubasasike tumaze kubasasika turonke inyishu y'ikibazo cyacu ntibayironse bakoze amarorerwa imiliyoni mirongo itanu ku isi z'abasirikare zirabona hanyuma basanga nta nyishu batoye ahubwo bagiye gutora inyishu abo- abasubiye kubaka ubudagi n'abafashe inzira ataho ihuriye n'iyo ya hitirere yo kwiyunga mu badagu ubwabo Ukiyunga- ukwiyunga nabo bahora badacana uwaka abafaransa abongereza abaki bo mu- abahora barwana baja hamwe barahoberana bubaka ikintu none iyo nyishu batoye y'igitangaza ku ku buryo bwose bwa politiki ukubona abantu biyunga imiliyoni n'imiliyoni bagashyira hamwe ubu- u- u- ubumenyi bagashyira hamwe u- itunga bagashyira hamwe amafaranga bakubaka bakiyubaka ubu rero ibiriko biraba mu- muri ibyo bihugu uretse n'uko binuba abanyamahanga data badasa badahuje idini badahuje n- n- n- n'urukoba na bene wabo barabinuba barabinuba wenda ushobora kuva muri rumaniya uri u- u- uri nyarucari ngo ugende gukora ahandi muri ibyo bihugu bya bu- bya- byo mu bufaransa mu budagi n'ahandi wewe urugendo urondera agashahara gatoyi bati namba wowe ugiye kutwicira isoko urakaburinka subira iwanyu ari umuzungu ku wundi ari uwera ku wundi ari umukristo ku wundi maze noneho bumva ko hari umu- u- u- umunyamahanga yirabura cyangwa w'umuyisilamu akubise ku rugi hariya ati ngomba kwinjira data jewe mumpe na dukeya ariko ninjira iwanyu bati "Pu, mu by'ukuri bariko baronona ibihugu byabo bi- bi- ibibazo babyita uko bititwa kandi bagiye gukora ibara kandi biragaragara none yego bagakoze bisamburiye ku buraya bwasambutse yego murakoze Eh, tugaruke ku mirongo ya telefone naho dufise jean paul jean paul irindi zina naho uri jean paul alo jean paul ntidushoboye kumwumva reka tubandanye iki kiganiro cacu hari ababona Yego.
ko hari ubwoba ko cyane cyane ngaha muri amerika ko ibitigiri by'abazungu biriko bitera bigabanuka bitewe n'ivyo twariko turavuga harimwo nk'ikibazo co kutavyara abana benshi mu gihe babona ko abo bimukira ba, bavyara urutavanako cyane cyane nk'abo bita bakomoka muri amerika y'epfo Eh, bakabona ko abahinga mu vyerekeye eh, ukugena abantu biyongera ngaha bavuga ko nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri nibaza nka mirongo itanu ko ibitigiri by'abazungu bishobora kuzoba byagabanutse ibitigiri by'abatari abazungu bikazoba bimaze kuja hejuru ivyo bikaba biri mu bitera ubwoba rero abazungu bari nka ngaha muri amerika Ah, abanyepolitiki bakaba ariko bafatira kuri ivyo mu gutera ubwo bwoba abazungu Eh, mu vyumvira ko iki Pierre Clavense ngiyumva
Eh, ibi- i- n'ibintu twavuga ko eh, iyo ibintu bitegerezwa kuba biraba hanyuma iyo rero mbwa ibintu byashyitse abantu mu bwenge bwabo ubwenge imana yabahaye biyumvira ingene bashobora eh, kubibamwo n'icyo bokora ariko rero sinibaza ko ikibazo ari uku- ari ukugabanuka kw'abazungu cyangwa kuba bwe- wa benshi b'abirabure ubwo nibaza cyane cyane ko ari kuraba mbega kuki ikumira na ryobandanya ribaho kandi abantu barabonye ko ibigira neza ibigenda neza ari ibigiye inama kandi ari abantu bashyize hamwe ndagira ndababwire ko nk'uwo munsi ubu two turavuga ibi muri mu muco wa aziya bo bariko bageze kure cyane bageze aho bariko bariga bigisha no mu makaminuza yabo icyo bita nka bavuga gute ushyira hamwe kooperasiyo kolaborasiyo bariko babigira ubu ikindi kigo gikomeye cyane ni ukuvuga ko bobo baraba bati mbega ubwo birashoboka ko mu gutera imbere nzoguma ndumwe cyangwa tuzoba turi aka gace konyine cyangwa tuzokorana gute n'abandi niyo woraba uwo munsi mu burundi uri kuraraba ibintu byinshi aho ku isi yose ni ukuvuga ko ubona neza ko ibintu byose tugura biza biva mu bihugu biri hanze none ibyo bihugu biri hanze ko biri ku isi yose none si ibyo bikeneye n'abakozi ko hari umuntu aherekeje kuvuga mu kanya ati n'abo bakozi imbere abo bagenda bakorera n'amahera atari menshi ntibasaba byinshi mugabo bo bagomba gusa bibereho mu mahoro rero navuga nti icyo dukwiye kumva abantu bose bakwiye kumenya ni uko abantu ubwinshi bwabo ntacyo kenshi na kenshi si ukuvuga ngo iyo abantu babaye benshi niho babura ibyo bafungura cyangwa babura icyo barya kenshi abantu babura ingene babaho kubera hari ibyiyumviro bimwe bimwe usanga bitorohereza abantu mbere baba bafite n'imigambi myiza yo gufasha kugira ngo abantu bose baronke icyorirenze baronke icyo bafungura kira noneho mbega uno munsi uwofata akavuga ati ku isi yose ni bande ninde yatanguye ninde isi yose bawutangura guharura ibyo bintu sinababesha ni ukuri intambara yoba ntawomenya ingene ingana ubu rero ni cya kibazo nabanje kubaza mu kanya mbega ubwo bantu ntibazi ibyabaye muri kahise aho gukumirana gukumirana byazanye ibintu bibi cyane bavuga rero ntibahindura ahubwo nimba bari bake kubera ko batakirondoka nimba hariho imvo zishobora guhinduka ntibabihindure kare hanyuma bashobore kubaho kuko isi ni nini cyane ni uko abantu bakunda gusa kugira ibintu bibahagarika umutima isi ni nini mbega abantu babaye mu gice kingana iki ufatiye ku isi yose ingana abantu ubwo hariho aho hose bari baravuga ko bari bararondera kuduga hejuru ku kwezi tujya ku yandi mapulanete ubwo ni uko ku isi by'ukuri byoba byananiranye cyangwa ibyo batubwiye yuko hoba hariho ingorane zijyanye n'imyuka kuba duhema y'uko ejo bizoba byahindutse ibi bya masematike n'ibyari ni mu myaka ingana iki ibyo byose rero ni inkuru abantu tudafise badashaka kubwira abantu ngo bababwize ukuri bati ibibazo dufise ni ibi mugabo ugasanga umuntu kandi urabona hariho n'ubuzima bw'abantu buri burahahitira buri burahahonera bibaza rero yuko abantu bakwiye kugira ubwenge biyumvira ikibereye hanyuma ibibazo babyicarire mugabo si ibibazo y'uko ejo icyo kibazo biyumviye ari cyo kizoba kihari yuko bazoba mbere ko bavuga ngo ntibarondoka umuntu arondoka gushyika ku bantu bangahe cyane reka hari n'ibyo abantu batarondoka kuko ari byo babyishakira reka tubandanye rero si ikibazo bafata ababatwara bo kwiyumvira ikibazo ingene bocigira bakagitorera inyishu kugira ngo ibintu bigende neza hakiri kare urakoze leon araduteye akamo ku telefone leon uratwumva
ndabumva cyane munyamakuru mundamukirize n'uwo mutumire wanyu barabumva irindi zina aho muri ni ikibazo cyangwa intererano
ego nk'uko bisanzwe jewe ndi umunywanyi w'ijwi rya amerika nitwa leo cargoniyo tuvugana ndi mu ntara ya bururi mu neza na neza muri komine ya rutovu ego mufise ikibazo cyangwa icyiyumviro muterera
ego bwa mbere nagomba nse nk'utangurira ku gitekerezo na cyane cyane nsa n'uvuga ku byerekeye iyi politike yo gukumira canke kuvuga yuko bogira ku yandi matwara yo kuraba yuko bavuga maze barakumira bamwe n'abandi je mbona yuko iyi politike atari nziza na gatoya ukabona yuko ahubwo muri afurika cyangwa ni ku isi yose hatari hakwiye yuko twogira politike zo gukumirana ahubwo twagomba kurondera politike z'uko twokwegerana kugira ngo abantu tugume turi bamwe ntako twotana kuko dufatiye nk'umuntu avuga yuko yubwira politike yo gukumira abandi kugira ngo aba- yitwaza yuko abanyamahanga bamutwara ubuzi si- sivyo bi- ivyo na gatoya ahubwo byiza hoba politike yo kugwiza akazi kuko umwe umwe wese akora akazi kiwe kandi mu mu butandukane bwiwe ariko akabazo nagomba kubaza nk'uwo mutumire gatoyi nacaga ndamubaze mbega cyane cyane aha muri afurika nitiko turabibona kuko haba abanyapolitike bafise ivyo vyiyumviro vy'amatwara yo gukumira abandi niyo hamwe byoshika muri afurika nka cyane cyane mu bihugu byacu uburundi n'u rwanda hakaba nk'abanyapolitike bagira iyo politike yo gukumira abandi mubona yuko byoteza induru cyane bikaza kongera ikibi mu kindi murakoze ngaho ku ijwi rya amerika murakoze mwishyure mushinga ntahize no
Eh, n- ndakengurukiye uwo mushinga ntahe abajije ati mbega abanyafurika ntibogira kenge bakegerana bakiyegeranya bakegeranya uburyo bwabo bafise hanyuma ari intererano bakayirondera ariko bamaze kwiyegeranya ngizi ijambo ryiza nshyigikiye rwose aho nyene ico ciyumviro nyene ubwa mbere cobanza gu- gugush- gufatwa mu minwe n'abanyafurika abategetsi bakika ibintu uko vyitwa ntibikureyo Ah, tu es là. ah ouais, c'est.
ntiyikureyo aba aba abanyafurika botegerejwe kwiyumvira bati mbega aba bantu bacu tubona bagwa mu biro hamwe itanganika batazi koga kenshi rimwe cyangwa kenshi n'abana imugongo muyumvira umuntu rero icyo ki- iyo sanamu ira- ayo masanamu ara- arambaga ni kuki ku ruhande rwa afurika abategetsi ba afurika bata- batabona rya masanamu ngo batere ubwoba ha- bace bakorana bavuge bati dutegerezwa gutabara bariya bene wacu biroha mu mazi mbega bahunga iki bahunga bo nyene bahunga ubwo bukene bu- bu- bu- bwahumaganye bahunga umutekano muke bahunga ko ejo batazoronka aho bakora aho baba icyo barya bahunga ko batabona imbere abanyafurika babanze bihanure baje hamwe baf- bibaze bati mbega aba bantu bahunga kubera iki abanyaziya bo mu- bari cyane cyane bereke bo hafi y'iburaya iraq eh, siriya afghanistan n'ahandi bariya bahunga intambara yatewe n'abanyaburaya babahungira ko bakabirukana kandi ari bo basambuye ibihugu byabo kadafi baramugandaguye jewe umunsi kadafi bamugandagura navuze nti yemwe umuntu yishe kadafi umuntu yishe kadafi arakoze ibara muri libiya ndi kandi siho gusa n'ibindi bihugu bizokwandukirwa kuko burya kadafi yari umugabo nabivuze gutyo umunsi numva ko bamwishe none ibyo navuze nibyo byabaye bakuye kadafi nta kindi nta wundi bararonga amusubirira kugeza ubu kandi ngira ngo ntawitezwe vuba yego abamwishe barondeye inyungu y'icyo gihe ntibabonye akazoza k'abanyaribiya abanyaribiya nabo ntibabonye igituma bariko bararwana icyo barwanira ubu ntibakibona abo o ugasanga umenga ni ibiroge byarozwe yego murakoze Ah, i- mu- mbere ko turangiza hasigaye nk'iminota nk'ine eh, nashaka mbaze Pierre Claver Nsengiyumva ubona akazoza k'abimukira ari akahe mu gihe eh, ibintu byifashe muri iki gihe nk'uko twari ko tubivuga ibyo byiyumviro by'abategetsi bafise ingendo yo kwiyugarana no kwanka abimukira n'abanyamahanga mubona bizomara igihe kingana gute mwoshobora kwishura ivyo bibazo muri make
ego si nta birebire n'ukuri nza kuvuga kuko iyi politike yo gukumira ntabwo yereye umuntu arashobora kwibaza ko mu mwanya muto ashobora gutora inyishu akinezereza ku byo yiyumvira mugabo hariho ibintu byinshi muri kahise byerekanye ko ataho bishika umuntu gusa arashobora gutuma haba uruhombo runini umwanya muto kandi bizogira ingaruka zirezire mugabo ntawe urabitsinda hanyuma mugaruke abyigisha abantu babikurikira ikindi nacyo ni uko twavuga ko muri buraya cyangwa muri amerika byo ndazi ndizeye rwose ko hariho abantu gushyika uwo munsi bariko barabiraba kandi bibabaje kandi kuko kanatsinda babikoreye imyanya umwanya munini cyane iterambere ry'ibihugu byabo batokwifuza ko basubira inyuma nk'ibirenge cyangwa bagira bagwa mu bwicanyi bubi nk'ubyo turiko turabona abantu bamwe bamwe bahamagarira abandi icya nyuma rero ni uko ibyo ari byo byose abantu bakwiye kubimenya ibihe bishira ibindi abo bantu batwara ibyo bihugu ni uko abantu benshi baba bibaza ngo ngo ngo iyo byose bimeze neza mugabo harimo n'ikibazo kijyanye no gusesagura hamwe n'ikibazo kijyanye no kwiba no kunyuruza amatungo y'ibyo bihugu byabo nyine bakaba bari barayatwara kugira ngo bagaca basamaza abantu mugabo umunsi umwe bazobiraba basange by'ukuri boraba icyo bahomba abandi bantu ntibabibona amakongere yabo cyangwa amaparlema yabo bibaza ko azofata ingingo zikwiye kugira ngo ahagarike nk'ubutegetsi bubi kugira ngo ibintu ntibibandanye biyangara niko jene noheza ndababwira yego mweho umushinga naheze none icyo nzi mubibona gute kazoza kabo bimukira muri iki gihe ibyiyumviro by'abategetsi bafise iyo ngendo mubona bizomara igihe kingana gute muri make
nk'uko uwo mushinga ntayensenga yumva abivuze ikibazo kiri ku ruhande rw'abasangwa naho tubona twebwe bibabaje bibabaje abantu abo bimukira birababaje birababaje ukubona umuntu yita mu mazi kandi yitwa ko abona ko atahandi ajya atari nisaganirizo ariko abo bamwirukana bafise ibibazo batitura kubera ko bariko bararondera inyishu y'ikibazo kitari cyo y'ikibazo kitari cyo kironka inyishu atariyo nibyo biriko biraba byo bico nohanura abanyaburaya enda nibaje hamwe bumvikane basubire batere iyindi ntambwe bahamagare abategetsi uko bari kose bo muri afurika bati ikibazo dufise ngiki tugishyire ku meza by'ukuri ariko babaze ibibazo by'ukuri niho boronka inyishu ari abanyaburaya ari abanyafurika icyo kibazo kirabatekurukana ubwo butegetsi bwabo ntaho buzoshika ejo abo banyaburaya bariko bariyugarana nta nyinshi bariko bararondera ku bibazo byabo by'ukuri abo banyafurika b'iwacu nabo nta nyinshi bobo bariko bararondera bari mu itiro bariko baratamira ibyo batamira nabyo ni karya umuhero abo ni bakarya umuhero gira amahoro ego murakoze hari mu kiganiro muri isango n'umunsi twari ko turavuga ku byerekeye abanyepolitike bafise ibyiyumviro byo kwinuba abanyamahanga n'abimukira bari kubatera bagira ingufu zikomeye mu bya politike mu karere k'iburaya na amerika ni ingaruka ibyo bishobora kugira ku bimukira twari kumwe n'abatumire zenoni cayinze umuhinga mpanuzwa jambo ku bibazo vyerekeye politike n'ubutunzi n'iterambere ari mu gihugu ca Canada twari kumwe kandi na Pierre Claver Nsengiyumva akurikiranira hafi vyerekeye politike akaba yanonosoye ubutungane bw'inyuma y'intambara ari Bujumbura mu Burundi dushimiye mwemwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro cacu muri Isanga abashoboye kudutera akamo bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyiyumviro vyabo mwese hamwe tubifurije ibihe vyiza no kubandanya mudukwirikirana kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika thank you
arakoze mugenzi wacu fidele